muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye ndabashuje cyane kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu amakuru nyuma y'igihe kirekire amashuri afunze mu rwanda kaminuza zimwe na zimwe zizafungura muri uku kwezi perezida trump yanduye virusi ya korona kandi hasigaye ukwezi kumwe gusa kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika abe ese byagenda gute aramutse indwara imubujije burundu gukomeza kwiyamamaza nyuma y'aya makuru turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro cy'umuziki ibi byose turabibagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko yanduye virusi ya korona bityo yafashe icyemezo cyo kujya mu kato aho atuye mu ngoro y'umukuru w'igihugu maison blanche yatangaje kandi ko aba yahagaritse gahunda ze bwite zo kwiyamamaza donald trump ni kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha none se byagenda gute aramutse avuye burundu mu matora cyangwa se aramutse yitabye imana mbere y'umunsi w'amatora kugeza ubu ntibirabaho na rimwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ko kandida wemejwe burundu n'ishyaka rye asezera cyangwa se yitaba imana mbere y'umunsi w'amatora ariko abashakashatsi abahanga mu bya politiki abarimu ba za kaminuza benshi batubwira ko amashyaka yombi akomeye mu gihugu abademokarate n'abarepublikani yabitekerejeho kandi arabiteganya ashyiraho n'ingamba zo kubyigobotoramo biramutse bibaye ishyaka rishobora gukoresha inama kaminuza yaryo convention mu cyongereza ariko kubera igihe gito gisigaye gukoranya abantu ibihumbi mu gahe gato cyane cyane no muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya korona mu by'ukuri ntibishoboka kubera izo mpamvu amashyaka yombi abademokarate n'abarepublikani ateganya ko perezida w'ishyaka akoranya byihutirwa komite nyobozi y'ishyaka yo ku rwego rw'igihugu yonyine ikaba ariyo ihitamo kandida waryo mushya komite nyobozi ifite uburenganzira n'ububasha bwo kwihitiramo umuntu uwo ari we wese yishakiye ibi bishobora kuba igihe cyose umunsi w'itora utararenga mutese ko abaturage benshi ba leta zunze ubumwe za amerika bamaze iminsi baratangiye gutora bakoresheje impapuro z'itora zinyuze mu iposita amajwi yabo yazaba imfabusa igisubizo cy'abashakashatsi scholars mu cyongereza benshi ni oya ahubwo mu ibarura ry'amajwi rizatangira ku munsi w'amatora bene aya majwi ashyirwa kuri kandida mushya ishyaka riba ryagennye byihutirwa kugira ngo bisobanuke neza nk'ubu kandida Trump aramutse akomerejwe ku buryo ava mu matora komite nyobozi y'ishyaka ry'abarepublikani yatora byihutirwa kandida w'umusimbura amajwi yose ubu muri iyi minsi arimo ajya ku izina rya kandida Trump yazahabwa kandida mushya ishyaka ryaba ryahisemo nubwo kandida Trump yaba avuye mu matora burundu ku munsi w'itora nyakuri ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi na kumwe gutaha niko amashyaka na leta zigize igihugu zabyumvikanyeho kugeza ubu hagati aho ishyaka ntirishobora na gato gukura kandida waryo mu matora igihe cyose kandida agihumeka niwe wenyine ku giti cye ushobora kwivanamo cyangwa se akavanwamo n'urupfu ikindi nta bubasha na gato kandida nawe ubwe waba wivanye mu matora afite bwo kwishyiriraho uwayamusimburamo ibi byose ni imbere y'umunsi w'amatora noneho se byagenda gute umuntu watorewe kuba umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika aramutse apfuye mbere y'itariki yo kwimikwa ahaho hakurikizwa itegeko nshinga mu ivugurura ryaryo rya makumyabiri rivuga ko perezida watowe witabye imana atarimikwa asimburwa na visi perezida biyamamarije hamwe ubwo nyine visi perezida watowe uyu niwe uhinduka perezida watowe akaba ariwe wimikwa itariki igeze agategeka manda yose y'imyaka ine ibi nabyo twazabigarukaho ku buryo burambuye mu gihe gitaha amakuru rero leta y'u rwanda ivuga ko amashuri agiye gufungura guhera muri uku kwezi kwa cumi ejo mu kiganiro n'abanyamakuru i kigali minisiteri y'uburezi yatangaje ko kaminuza n'amashuri makuru yujuje ibisabwa ariyo agiye guhita atangira vuba ariko nabwo akubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona eric bagira ubusa araduye inkuru irambuye hari kaminuza ya global health equity y'ibutaro hari african leadership university madame valentine uwamariya minisitiri w'uburezi mu rwanda ararondora urutonde rwa za kaminuza n'amashuri makuru zizafungura imiryango ku ikubitiro ni muri gahunda yo gufungura amashuri yari yarafunzwe kubera icyorezo covid cumi n'icyenda amashuri makuru na za kaminuza zatangajwe ko zizafungura ni cumi na zirindwi ariko nta tariki ntarengwa minisiteri y'uburezi yatangaje yo gutangiriraho ni nyuma y'ubugenzuzi inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza yakoze igasanga arizo zujuje ibyangombwa kugira ngo zifungurirwe muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda minisitiri w'uburezi madame uwamariya yabwiye abanyamakuru ko muri rusange nubwo amashuri makuru na za kaminuza bigiye gufungura muri uku kwezi kwa cumi abanyeshuri bazajya biga mu byiciro mu mugambi wo kwirinda covid cumi n'icyenda ariko nanone hashingiwe ku byiciro byihutirwa uretse za kaminuza n'amashuri makuru bigiye gutangira mu kwezi kwa cumi hari n'amashuri yisumbuye azatangira muri uku kwezi ayo n'asanzwe agendera ku myigishirize ya gahunda zitari izo mu gihugu imbere tugiramo amashuri yigisha uh, porogaramu zitari z'igihugu gihugu zo mu bindi bihugu izo ngizo zemerewe nazo gutangira zigendeye kuri iyo gahunda ariko nazo hari ibyo zisabwa kuzuza nazo turi gukorana inama zitandukanye kugira ngo turebe mu myitegurire uko bahagaze cyane cyane ko bo bari basanganywe n'uburyo buhamye bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga uko minisiteri y'uburezi bisobanura byumvikana ko kugeza amagingo ya uburezi bugiye kongera gufungura ariko ikibazo cyo kugena ingengabihe cyo kiracyari ingorabahizi aha minisitiri uwamariya akavuga ko hazashingirwa ku masomo y'ingenzi turi kwibanda cyane ku masomo y'ingenzi icyo twita kuwa subject akaba arizo tugira umwarimu ku mwarimu hanyuma tukongera tukanareba amashuri yari ageze mu cyiciro gisoza kuko tugira ibyiciro birangiza umwaka wa gatandatu ubanza umwaka wa gatatu wayisumbuye n'umwaka wa gatandatu abo ngabo bazahabwa ingengabihe yihariye itandukanye n'iy'abandi kugira ngo bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi n'abarangiza amashuri yisumbuye bavemo noneho twinjizemo n'abandi bana bagombaga kwinjira mu mwaka wa mbere kugeza ubu inzego z'ubuzima mu Rwanda zikavuga ko imwe mu mpamvu yo gufungura amashuri muri ibi bihe biboneka ko abaturarwanda bagerageza kumvira amabwiriza yo kwirinda covid cumi n'icyenda nk'uko Dr Daniel Ngamije Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda yabitangaje ku bantu bageze ku bihumbi bibiri twasuzumye ni abantu babiri gusa twabonye bafite covid cumi n'icyenda icyo ni igipimo cyiza cyerekana ko nta bwandu bukwirakwiriye mu baturage ku buryo uwo uhuye nawe wese waba ufite ibyago byo kuba yaba yaranduye kubireba amashuri abanza n'ayisumbuye agendera kuri gahunda y'imyigishirize mu Rwanda Minisiteri y'uburezi yavuze ko biteganijwe ko azatangira mu kwezi kwa cumi na kumwe ariko yaba amashuri makuru na za kaminuza ndetse n'abanza n'ayisumbuye ngo agomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda hagomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki bakagaragaza uko bazagabanya ubucucike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri aya mashuri ndetse hagashyirwaho n'ibyumba bibiri mu gihe haba hari uketsweho uburwayi iyi ni ingingo yashimishije ingeri zitandukanye z'abanyarwanda nk'aba babyeyi baganiriye n'ijwi ry'amerika kuba bafunguye amashuri ni ukuri imana ishimwe ni ukuri twabyishimiye kwigira mu rugo biragoye umwana ntago afata aravuga ati ku ishuri kubera ko mba ntarimo gukora imirimo nigaga neza ariko nk'ubu ngubu urambwira ati njya gucana oza ibyombo kubura koropa bigatuma atiga neza aha birashimishije kuko twari dufite umuzigo ukomeye kwirwa uziritse umwana mu rugo nawe utekereza kwirwa uziritse umwana mu rugo w'imyaka cumi cumi n'itanu ukirwa umuboheye mu rugo ubundi agiye ngiye ku kazi sindara mu rugo ungiye gufite akazi ka nijoro ubu ni ukuvuga ngo umugore asigaye ari kugorwa kuko iri ubu uyu mugoroba uyu ureba uyu ni nawe mubi ku bana imibare itangwa n'inzego z'ubuzima igaragaza ko kuva mu mezi atandatu ashize mu rwanda abantu basaga ibihumbi bine magana inani banduye icyorezo covid cumi n'icyenda naho abasaga bitatu magana atandatu baragikira ni mu gihe abandi makumyabiri n'icyenda icyorezo cyabahitanye amashuri arafunguye ariko haracyari impungenge ko ashobora kuzahura n'ikibazo cy'ubucucike n'ubusanzwe cyari kitoroheye uburezi bw'u rwanda ariko ubutegetsi bukizeza ko kuri gahunda yashyizweho bizagenda bikemuka gahoro gahoro ehe abagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushyika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika turayahera mu rwanda u rwanda rwatangiye ukwezi kwahariwe ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge igaragaza ko mu bibangamiye ubwiyunge muri ibi bihe harimo n'ababyeyi bakigisha abana babo urwango rushingiye ku moko bakababuza gushakana n'abo bakunda kuko badahuje umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi afite inkuru irambuye buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi kugeza kuri mirongo itatu na rimwe z'uko kwezi abanyarwanda bakora ibikorwa binyuranye bishimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mbere y'icyorezo cya virusi ya korona komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yamaraga uko kwezi mu bikorwa birimo kwigisha abaturage akamaro ko kubana neza wemba abantu n'imiryango bagaragaje umwihariko mu bikorwa bikangurira abandi kubana neza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge fideli ndayisaba asobanura ko muri ibi bihe ibikorwa byinshi bihuza abantu byahagaze kubera kovide cumi n'icyenda uyu muyobozi atangaza ko nubwo intambwe yo kubana neza mu banyarwanda igenda iterwa hari ingeso ababyeyi bagomba gucikaho mu burere bw'abana babo tukaba dushishikariza ababyeyi mbere na mbere kubyirinda kuko ni uguhemukira abana icya kabiri uretse kuba ari no kuba ababyeyi gito bashaka kuraga abana ibyabakomerekeje ariko kandi ni no gukora ibyaha tukaba dushishikariza urubyiruko kubyanga kutabyihanganira kandi uwo bigaragaye aho bigaragaye yuko bakomeje kubangamirwa ku burenganzira bwabo bishingiye ku ivangura bishingiye ku macakubiri ntibabihishije ibibazo urubyiruko rwagiye rugaragariza imiryango imwe n'imwe ruhuriramo ibyinshi bishingiye ku kubuzwa uburenganzira n'ababyeyi ndetse n'imiryango yo guhitamo uwo bifuza kurushingana ngo ni uko badahuje ubwoko bwana jean paul ntwari umuyobozi wungirije w'umuryango prison fellowship rwanda yasobanuye ibyiciro by'abana babagana rero abana bakomoka ku bakoze ibyaha bya jenoside ndetse no ku barokotse jenoside bagiye bagira inzitizi nk'izo ngizo bakamenyanira ku mashuri bakamenyera mu bikorwa bitandukanye bagira nk'umushinga wo kubana wo kubaka urugo ugasanga bagiriye inzitizi uruhande rumwe ati ntituzabutaha ntituzabashyigikira ariko mu by'ukuri abana mu by'ukuri bararengana so twagiye rero twegera iyo miryango bitewe n'ibyo twagendaga tugezwaho tukayigisha tukabereka mu by'ukuri isano bariya bana bafitanye ry'ubunyarwanda hari abagiye bafata nk'urubyiruko wenda rugafata umwanzuro rugakora ubukwe rugashyingiranwa imiryango yabo atereranye bakagenda bakibanira bakavuga ati imiryango ni ibyabo ntabwo twe twabibayemo ariko bazatugarukira cyangwa se bazarurere kugeza ubu uyu muryango umaze guhuza imiryango igera kuri mirongo irindwi yari yaranganye bitewe n'uko batifuzaga ko abana babo bashyingiranwa kuko babaga badahuje ubwoko ubuhamya ijwi rya amerika ryahawe n'urubyiruko rwagiye rubana rudashyigikiwe n'imiryango bagaragaza ko hari bamwe mu babyeyi batarasobanukirwa n'ubumwe n'ubwiyunge nakunze umukobwa ukunda ari umunyarwandakazi mu batari babandi twitabashijwe inyuma n'amateka hazamo ikintu gikomeye arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera arambwira ati ariko nubwo mukunda mukunda udashoboka kuko ababyeyi barankuze ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho ku bijyanye n'amoko umuryango w'umukobwa ntabwo bose babyumvagaho umukobwa ni umucikacumu yewe ndi muri bamwe bita ngo ni abahutu baramubwiraga ngo ngo ntabwo bakemera ko anshaka ariko umukobwa we ntacyo byari bimutwaye ntacyo byamuhinduragaho yarankundaga pe yarankundaga nanjye mukunda mushiki wanjye tuvukana we ubwo yigeze kumbwira ati iriya miryango uri gushakamo kubona batagushaka aturarusha n'iki ko kuyabona uzubaka ukaguhira byari ikintu komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge isaba buri munyarwanda kudahishira umuntu uwo ari we wese wagaragaweho n'amacakubiri amategeko ateganya yuko gukurura amacakubiri n'ivangura ari ibyaha nk'uko nari nabivuze kandi ibyaha bikomeye bihabwa ibihano biremereye ahangaha tukaba duhamagarira abantu igihe babonye ibikorwa bumvise imvugo zirimo amacakubiri zirimo ivangura kubigeza ku nzego z'ubugenzacyaha zibegereye kugira ngo bikorerwe iperereza itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu ngingo yaryo y'ijana mirongo itatu na gatanu rivuga ko umuntu wese ukoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka itanu kugeza ku myaka icyenda n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda kuva ku bihumbi ijana kugeza kuri miliyoni imwe mu mafaranga y'u rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rib ruherutse gutangaza ko mu myaka itanu ishize hakozwe amadosiye asaga ibihumbi bibiri magana atatu y'abakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ashyikirizwa ubushinjacyaha asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali abarundi bahungiye mu rwanda bakomeje gutahuka mu gihugu cyabo ku wa kane hatahutse ababa mu mijyi itandukanye y'u rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda Pierre Carre niyo nkuru abagezeho inkuru irambuye ni impunzi z'abarundi za mbere zitahutse zivuye mu bisagara mu rwanda bagizwe hanini n'urwaruka hamwe n'abagore bafise abana ku ntonde zabo zifiswe n'ishami mpuzamakungu ryita impunzi hcr biboneka ko nka bose bari bahunze bava mu gisagara ca bujumbura mu mazone ya musaga kinindo na kanyosha ubu hahindutse komine ya muha haiseri rivuga ko abari biyandikishije bashaka gutaha bari benshi ariko ko hari abagiye barisubira ko bagahindura ingingo ku buryo abatahutse bavuye kigali ihuye mu ntara y'amajepfo na nyamata mu ntara y'uburasirazuba bose hamwe barenga gato ijana na mirongo itanu kugira ngo hahunguke abakwiye nk'uko byahora bigenda haciye hongerwamo abavuye mu ikambi y'amahama aha havuyeyo abarenga gato amajana ane na mirongo itanu kuri abo basubiye mu gihugu cy'amavukiro ubwoba buvanze n'akanyamuneza nibyo byabaranga ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura u rwanda n'uburundi aho baciye shanu kuri ndanezerewe ko basubiye mu gihugu cy'amavukiro ukiyumvira kuva aho wahora ukajya mu burundi byitwa ngo ni mu gihugu cy'iwawe nshaka mu gusa umutekano gusa ukwiye nta kindi nsubire mu gihugu cy'amavukiro nishimye nezere kishi kubona nitwe impunzi nk'umanyerera ntagira iheretse umutekano wacu usanga ko bakomeza bakaturinda natwe tukabaho neza si amahoro nta kindi cyonyine ubundi tukubaka igihugu cyacu mpisemo gutaha kubera numva mu burundi hari umutekano ntange ari kabisa oya ndi nkorokora umuryango usigaye inyuma uzaza nyuma nabo bariyandikishije nsaba yuko nubona umutekano uhagije kabisa nk'uko numva ngo umutekano uriho uhagije ndishimye rwose gusumba yaho na inyuma y'igihugu i kigali haracara abatarashaka gutahuka bagwiriyemo impunzi zahoze mu gisirikare mu mashirahamwe yigenga cyangwa imigambi itavuga rumwe na leta nabo bati nka twebwe twahunze atari uburundi bwacu umugore yahukanye umugabo niwe aza gucura twebwe rero tutashe uburundi butadukeneye nibwo reka kutunyuruza na twebwe ubwa mbere nabasaba ko babanza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza ku ruhande rw'uburundi izo mpunzi zaje kwakirwa n'abategetsi batandukanye bo mu bushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano icyo bikoze nta majambo menshi yahavugiwe nyamara n'ubu ubwo bushikiranganji bwitaho impunzi buracavuga ko hari impunzi zibuzwa gutahuka Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yabivuze ubuheruka ahanyene ku mupaka wa Gasenyi Nemba yaje kwakira impunzi icyo twosaba ni uko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zitahuke zohagarara iri mpunzi ngaha igihe twakiriye umugwi wa mbere barivugiye bonyene yuko mu minsi ya mbere hagenda kwiyandikisha impunzi igihumbi ku munsi bakandikamwo mirongo itanu kugira ngo babe barananiza ico gikorwa bazibuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro kandi kiriya atari igihugu cyabo kandi atariho bamerewe neza kurusha cyane cyane zimwe iyo kambi ya- y'imahama icyo gihe nyine minema aribwo bushikiranganji bujejwe gukinga ibiza mu rwanda hari nabwo bwitaho impunzi bwo bwemeje ko ushaka gutaha atawumubuza bugahamagarira n'abandi babyifuza kubisaba kugira ngo batahukanwe nk'abandi olivier kayumba ni umunyamabanga ahoraho muri minema ni abarundi bashaka gutaha iyo bashaka gutaha amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'u rwanda arabemerera iyo bifuje gutaha bashobora gutaha abifuza kuguma mu rwanda tuzakomeza tubakire umutekano w'abarundi bari mu rwanda ndetse n'ab- nk'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi hase ryabaherekeje rivuga ko kubona abarundi babandanya guhunguka bavuye mu mihinga itandukanye y'u rwanda ari ikimenyetso ko ibivugwa n'uburundi kw'impunzi zabujijwe guhunguka atari byo bobakar bamba ni cegeya c'utwara hase mu rwanda Comme vous le savez, le, le rapatriement volontaire, c'est la solution idéale. pour ati tout- nk'uko mubizi gutahuka nicyo cyiza ku mpunzi iyo ari yo yose kuko ubuhungiro ni bubi ni igikorwa kizobandanya kugira ngo bibuze nuko impunzi zoca mu ishyamba canke mu kinyagero twebwe kuva kera twamye dufasha impunzi yose yifuza gutahuka iki rero nicerekana ko kwa kutumvikana canke kutavuga rumwe ku gutahukana impunzi hagati y'igihugu zirimo n'ico zahunze kwohera kandi nibaza ko tuzoronka uburyo bukwiye kugira ngo tubandanye iki gikorwa ont été surmontés. On espère qu'on aura les ressources pour accélérer.
nk'uko byerekanwa na HCR impunzi z'abarundi zahungiye mu bisagara zirenga gato ibihumbi icumi mu gihe ikambi ya mahama yahungiyemo abarenga ibihumbi mirongo itandatu aba mbere batanguye gutahuka mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze y'inshuro igira kane bose abamaze gusubira mu gihugu c'amavukiro barenga ibihumbi bibiri mu gihe gisigaye mu rwanda hafi ibihumbi mirongo irindwi by'abarundi abatahutse baca mu ikambi y'agateganyo ya songore iri muri komine kiremba mu ntara ya ngozi bakahamara iminsi ibiri kugira ngo bigishwe gukunda igihugu nk'uko uburundi bwabitunganije pierre clave ni inkuru ku mupaka w'agasenyi nemba ugabura u rwanda n'uburundi ku bwijwi ry'amerika tukivuga ku mpunzi z'abarundi abahungiye mu gihugu cya tanzania nabo bakomeje umugambi wo gutahuka ku wa kane nabwo hatahutse abarenga magana atatu bagiye mu ntara ya makamba rutana na ruyigi baturutse mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika james jovin ukorera mu gihugu cya tanzania yaganiriye na bamwe mu bari bategereje gutahuka ukuvuga icyo kintu nacyakiriye neza rwose neza cyane bivuye n'ukuntu umuntu guhunguka ahunguka yuko abyiyumvisemo kandi icyo cyo guhunguka ku bushake ni ikintu ni ikintu cyiza rwose bashoboye gukora ntabwo twagishima rwose twashakiriye neza cyane ukuri turanezerewe kubona dusubiye gutaha mu burundi mu gihugu cyatwibarutse usiwe mu gihugu cy'amavukiro ugenda wumva ko ari sawa kubera ndabyiteguriye neza ndetse na- nubwo tuzoba dushyitseyo tuzoteza kubana neza n'abo dusanzeho ndetse dukore dukore imigambi iteze- iteza igihugu ndetse dusenyere ku mugozi umwe ngiye kugira ngo menye ukuntu imibereho yaho ukuntu imeze tumenyane n'abaho hanyuma abashyitsi banyakire mukuntu kwisuganya ndamenya ko umuntu yari asanzwe ari inyuma y'igihugu ikintu kigoye kuba abimenyereye ubuzima bw'aho hantu nibaza ko bashobora kumenya ukuntu bashobora kurikirana uyu muntu ku bijyanye n'ikintu cyose canke indwara yasabwa kuko bamufasha asaba ko twofashanya tugafatana mu nda tukagerageza kugira ngo twiyitaho nabo tukabitaho ubwo twese tu- turaba umugabo umwe kandi tugafashanya mu- mu buryo ibintu ko abo dusanzeyo bakatwakira neza tuka- tukabakurikirana mu buryo twebwe kumva ntacyo tuba twifashije twitayeho abantu saba bari mu burundi ndetse inshuti n'imiryango saba yuko botwitegurira ndetse n'akanyamuneza tuzoshima kubo- kubona dusiye kubonana twese dukomeye Eh, impungenge ziraba kuko ahantu maze igihe uta- uta- utahari n'ibintu bikugora byinshi kuko kugira umenyere biragoye kandi kugira umenye ati ibintu bimeze uku porogaramu ntubuzizi ibintu ibintu rero bisaba ko uhabwa umuco n'ababa basanzwe bahari kugira ngo umenye ati uwo ukora gutya nawe ikibandanya n'iki bivanye n'ibyo uhas- usanzwe ba- bagezeko mu busanzwe jewe kwiyandikisha ni ni ku ngombwa y'umuntu nko guhunga ntawaje ahungana n'uwundi babona umuntu atekera agenda n'ubundi umuntu agenda ku bushake bwiwe ikibazo kijyanye nicerekeranye guhunguka abantu benshi bahunguka batabishaka kuko kubera nk'ubu u- ubukeka baduhaye bwaraheze ibirenge baduhaye byaraheze amasafuriya baduhaye baduhaye yaraheze benshi bagiye bagenda bayikorako none byose ubu byaraheze umuntu rero abonye hajya abuze hajyamo ikabana aca avuga ati reka nkunguke agaca ahunguka kandi ahunguka atabishaka ni ukuvuga umuntu ntahunguka kubera avuga ati umutekano uriho mu gihugu umutekano ntawuhari ariko twigituma duhunguka abantu bahunguka benshi n'iyi mvo yuko umutekano udakwiye kuko uzobona uwawe mubanyi mubana atwawe ijoro akagenda yapfunzwe- yapfunzwe itambara aho urumva aravuga ati jewe nanjye ejo ni jewe ikindi nacyo ni ukuvuga ikindi gi- gituma duhunguka n'izi njya kuva tugishika ngaha tujya ingimwe ntiturahindurirwa aho nicyo kiratuma duhunguka ikindi tubona gituma umuntu ahunguka ni ukuvuga urabye kuva tugishika ngaha muri bibiri na cumi na gatanu ibirenge tubaduhaye n'ubusare baduhaye n'ubu umuntu akuku- akumbagara hasi uko nyene zose vyaraheze ivyombo vyaraheze umuntu agasafuriya umuntu yara- karatubaguritse utwipfuko twara- twaraheze utombo twose nta nta nico mbona kimwe dufise kuva mu bibiri na cumi na gatanu kugeza uno munsi utwombo baduhaye tugishika nubu nico du- nico tugikoresha ni ukuvuga rero umuntu ahunguka kubera ivyo avuga ati jewe n'ubundi naho- naho- nahungiye none ko nahunze umutekano wanyu ntukigirwe i- ntizinkurikiranwe mbure ngire nti mbure nsubire mu gihugu nze kuraba ngene kama mfa kamba nkira nta kundi urumva aho umuntu aba ashyize imbere imana akavuga ati jewe imana nibibona byose dusavye yuwene na leta ya tanzania ko bodukurikirana bakadufasha Bamwe mu bakorerabushake bafashaga abakozi bo mu rwego rw'ubuzima mu kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 mu karere ka Rusizi baramagana icyo bita ubusumbane mu kugena agashimwe ku bakoze uwo murimo. Abo bavuga ko bagenzi babo baturutse i Kigali bagenewe agashimwe karenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda bo bagatahiraho. Bagasaba ko nabo batekerezwaho. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu karere ka Rusizi Temistokle Mutijima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru.
abo bakorerabushake nk'uko babigaragaza barimo abaganga bo ku rwego rw'abadogiteri abaforomo n'abaforomokazi cyo kimwe n'abakozi bari bashinzwe gufata ibipimo byoherezwa muri za laboratwari zipima covid cumi n'icyenda harimo kandi n'abandi batari abo mu rwego rw'ubuvuzi ahubwo bakurikiranaga amakuru arebana n'abanduye no gushakisha abahuye nabo cyo kimwe no gutera imiti yabugenewe ahabaga habonetse abanduye covid cumi n'icyenda abo barinubira ko mu gihe kingana n'amezi atatu bamaze bakora iyo mirimo habaye igisa n'ubusumbane mu gushimira abitanze muri ibyo bikorwa gusa turisegura ku buryo amwe mu majwi asohokamo kuko hari abo byabaye ngombwa ko duhindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano wabo kumva umugenzi mu- wawe mukorana muzamuka agasozi mwese muri kumwe mukamanuka kandi babwira ko wonye mesaje y'amafaranga arenga miliyoni wowe nta n'ibihumbi bitanu by'amayinite n'urwamagaza ya kuko igihe cy'amayinite cyarageze tukaba twikora ku ikofi ku makore batanze amafaranga we ntu- ntuyabone warasize umuryango warasize umugore n'abana yaba biteye agahinda cyane kuki twebwe nta mafaranga tutayabonye kandi twakoraga ibintu bimwe twatangiye igihe kimwe dukora ibintu byose bimeze kimwe kandi tunakora ne- ndetse neza kubarusha ni ibintu bitumye bikanatubabaza aba bakorerabushake babwiye ijwi rya amerika ko uku gushimira igice kimwe cy'abari ku rugamba rumwe byabaye urucantege kuri bo niho rero twahereye ducika intege nyine turavuga ati ubu noneho ntabwo bukiri ubukorerabushake ahubwo ni akarengane turi kurengamo twese turi mu rugamba rumwe nyine rwo kurwanya ko- rwo kurwanya covid cumi n'icyenda ariko noneho nimba umuntu umwe bashoboye kumuha miliyoni n'ibihumbi magana abiri mirongo itandatu nibura wowe urimo aho ngaho ntibaguhereze n'igiceri cy'icumi nawe ibyo bintu ntibyabura kuguca intege ubwo rero sinzi nimba abakorerabushake ngena neza ko mu gihugu cyose twese wenda dushobora gufatwa kimwe ariko birumvikana ko tudafatwa kimwe sinavuga ngo ushobora kuba yaciye yacibana intege ahubwo bagiye baciye intege iyi bishobora kugapfa gutya pe bahamagara abantu ati muze mudufashe gutya gutya ntihagire n'umwe wita cyangwa ntihagire n'umwe uza kubera icyo kibazo cyabayeho kandi bakibona ubu busumbane abakorerabushake mu kurwanya covid cumi n'icyenda muri rusizi bavuga ko bagerageje kubugaragariza inzego z'ubutegetsi zitandukanye ntihagire igikorwa kugeza ubwo ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi gushize kwa cyenda bandikiye ibiro bya minisitiri w'intebe impamvu twandikiye ibiro bya minisitiri w'intebe twandikiye meya hejuru ya meya aba guverineri guverineri bari barayibonye ntiyadusubiza hejuru ya guverineri hari minisitiri eh, w'ubuzima ntiyadusubiza turavuga ngo rero hejuru yabo bose hari minisitiri w'intebe nibura we hari icyizere ko ashobora kudufasha ibaruwa abo bandikiye minisitiri w'intebe ijwi rya amerika yaboneye kopi iherekejwe n'urutonde ruriho amazina n'imikono y'abasaga mirongo itanu muri bo ibyifuzo bikubiye muri iyo baruwa ni nabyo bongeye gusubiriramo ijwi rya amerika turasaba ko twarenganurwa yibuze natwe nk'abantu bakoze kino gikorwa bakitanga bagira icyo batugenera muri rusange nk'abandi bose bakabaye kuba badufashe kimwe nabo ntavuye i kigali icyo bahaye cyose bakatunganya bakaduha ikinga rwanda ko turi ku kazi kamwe cyangwa se ku murimo umwe cyangwa se ku rugamba rumwe icyakora bwana kayumba efuremu uyobora akarere ka rusizi avuga ko iby'ayo mafaranga yahawe bamwe mu bakorerabushake abandi bagatahiraho ntacyo abiziho temistokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
inshuti banywanyi baradiye ijwi rya amerika ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi naho tugisoreje tubashimira cyane kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose mu ngo zabo n'abadufashije kubibagezaho uwadufashije kwegeranya amajwi ni fatuma karara animasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose tubararikira kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi rya amerika munakomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki cya buri wa gatandatu guhera saa kumi n'ebyiri